hello my country people. how are they? This is morning gist tv my people. eh una don hear my people. The latest one wey be say e just the land for our table now Now about queen tobi o olori tobi don they rake dry dry raking o hey olori tobi don pack a load o e say e don tire ah ah Then they say ah Toby, it don't e just too early oh it's too early una no fit even start sef you say you don tire dem say tobi dey rake dry dry raking say oni of ife hmm oni of he e no know anything go talk for oni of ife say e no go gree say why oni of ife dey play with their emotion since when e be say e marry oni of ife na so so toiling with her emotion Now oni of ife dey toil with her emotion emotion my pipo na know say toby bin dey make yanga dey catwalk for palace dey do psychedelic queen just dey do her psychedelic queen dey do her oni ife con dey use am dey do handbag she con dey appear say na she be oni ife handbag oni ife love am e dey grant interview up am down my pipo hmm wahala start when this. video wey be say e go viral wey dat babe dey take gbana dey take shisha na im dey come say ah Ooni of Ife want to marry Run's girl oo oh. some pipu come say no be Run's girl oo oh, say na nurse oo oh, she dey live for US oo some pipu come say ah Queen Tobi don see her match Queen Tobi don finally meet her match since when he come dat palace na so so to dey catwalk dey do if you touch door e go say wash your hand go dey do psychedelic im go see who be real doctor for dis whole Ooni of Ife palace things. So according to the gist, they say as Toby hear this whole matter, when he see the picture, the trend for social media, he can go meet Kabiyesi. Come ask Kabiyesi, say Kabiyesi, Waiting, dey rain for social media na true na true say you want they say the girl na runs girl na true say you want to marry runs girl wetin come be the meaning of all this one Waiting in where be toby get wen e be say e dey make and they go marry more wife say what that. say they eh, say they not the challenge kabisi but this time around he need to talk to kabisi maybe nobody since e be say nobody They feel talk to her. In wey be wife in be olori go talk to her. say this thing don't pass be careful don't pass is becoming unbecoming say only of Ife want to put them into shame He want people to they mock them. in fact people don't begin they mock them. People don't begin they mock them. When only of Ife end for number number five into say that there the thing go end say which one come be all one which one come be all this one no be small hey my pipo tobi say if only of ife continue like this, he no go he go he go ever He go just pack her load some people say she don't even start to the pack load some people now according to report they say now so palace staff dem dey laugh am dem dey laugh am dem say tobi yanga go reach you do now. shey you they do yanga since you don see your match you don see person when e be say e go come come follow you do slay queen you dey run you have to wait o oh. when you dey intimidate dem marian you dey laugh dem say dem don old say oni of ife no dey reason dem na you now oni of ife dey reason now oni of ife don go carry another sharp pra come where two of una go dey dig around one thing wey i notice with this oni of ife eh? the way im dey do about the way im dey go about this whole thing eh sorry oni of ife according to dem say dem say i no dey pronounce am well dem say na oni i go draw the o oni of ife mm-hmm. according to report dem say di way im dey do this whole thing. e no want competition at all that is eh You know, wan one one person dey feel say im na im bam pass because tobi dey feel say na im bam pass if you dey feel say na you bam pass before you know you go go carry one of the bammers come so that twelve una go dey bam hey no be small thing o oh, my people as me and una dey talk so Toby, dey vex e say this thing wen e be so Ooni of Ife dey do e no like am e no like am at all When e don rake rake rake no Ooni of Ife come answer say you don talk finish oh according to wetin oni of ife talk, oni of ife say i don't tell una say this marry marry wey beside they marry is beyond me i am doing what what the people want i am doing what the ancestors demand of me and una I be part of the team They say make i marry una plenty now i they fulfill all righteousness They marry una so anybody will be say e no get power to stay He no fit stay door dey open make e pass make e waka He no dey force anybody o e come dey ask Toby, say Toby, i force you say make you marry me Toby say no i no force you make you marry me okay wetin make you come dey dey dey worry yourself if you be say the marriage don tire you make you leave make you leave my pipo oni of ife wetin oni of ife dey do dis queen dem eh dem say wetin dis queen dem dey take their eye see for dat palace their mouth no fit talk am some of dem don even dey carry their kaya don dey ready say ah the way dem dey project dis whole marriage of a thing e no go fit work most of dem say e no go work somebody like elizabeth dat one don carry her kaya tefi e don carry her kaya waka tey tey e dey see am so she don carry her load she don go she don even do the the ritual when e be say e involve dem say no be small money she spend o so now tobi be say e no get money wey be say e go take do cleansing o because now if e say make e go dem go say make e buy cow dem go everyday na dem dey chop cow for that the elizabeth the cow wey be say elizabeth kill on top of cleansing matter and all the drink all the gbogbo tigbo wey e carry come to come free herself dem still dey chop am for palace up till now dem never chop am finish now Ooni of according to report dem say Ooni of Ife Ooni Ooni of Ife know wetin im dey do e dey marry anything marryable anything on skirt who ready to marry Ooni of Ife make the person come you go marry you if you don tire say you wan go make you know say before you go go you go do cleansing o oh. you go do cleansing o oh. and the cleansing the cleansing cow involve o oh. una know how much dem dey sell cow cow na over five hundred thousand except you go go carry one lekpa chendis lekpa bend lekpa benzin car cow come and if you go carry the one they say in no dey presentable to the gods the gods go reject am They say if you see the fat cow wey be say elizabeth come take on free herself say e no blame them o oh. Now she wan marry king e no know say na so the whole thing be the earlier the better it's it's better to do it earlier than say at all at all Now make elizabeth just come do her own now only of ife don't go carry this, dis So let me say dey smoke banner come tobi na the vex Toby don't the way the option na to go I be na to stay if i say make i stay now let me say i go come pay all those ritual things all those eh, rights. i go eh, eh, buy cow i go buy drink i go buy this i go buy that so all those one now just they make Toby? They say no be small pepper body oh. no be small pepper body wey be say body dey pepper tobi uh-huh. so some people say e don carry vet my people i go dey bring una more update about tobi some people say e dey pack her things we no know as of when i dey find this report some people say ah eh, some elderly people dey advise her say make she no go say e too early say people go laugh am e call dey cry tobi dey cry as me and dey talk now they dey palace dey cry they pack loot. whether she go go abi she no go go we no know my people oh, eh, as i as i dey hear na so i go dey bring her immediately i hear anyone na i go bring her come na the latest update be this alright my people in case you never subscribe to this channel I abeg make you hit the subscribe button make you click the bell notification una do